iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye minisitiri w'ubanyamahanga w'u rwanda vincent biruta yashubije mugenzi we wa leta zunze ubumwe za amerika ishishikariza u rwanda kudafasha umutwe wa m23 ko umutwe wa m23 atari ikibazo cy'u rwanda impunzi z'abakongomani ziri mu ntara ya ruyigi mu burundi baravuga ko badahabwa ibiribwa bihagije ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze barimo kudupokeza ku minsi umunani ubundi bakadupokeza ku minsi cumi n'itanu kandi baje kudupokeza bakadupokeza ibyo kurya bidakwiriye umwe mu mpunzi zirenga ibihumbi icumi ziri mu nkambi ya nyankanda mugume ku maradiyo yanyu iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezweho na mugenzi wacu aruyizi bigirimana aruyizi wirweho tagize mwirwe veniste tuyahere kuyavuga kuri etiyopiya raporo yasohotse ejo ku munsi wa mbere ivuga ko abasirikare ba etiyopiya hamwe n'abanyagihugu bishe bunyamaswa abanyororo mirongo umunani na batatu b'abanyatigireya mu ikambi yo mu mpanuko bwa etiyopiya iyo raporo ivuga ko bwabaye ubwicanyi buteye isoni bwakorewe abasirikare bafatiwe ku rugamba kuva intambara yo muri tigireya itangura haraheze imyaka ibiri ikimenyeshamakuru cyandika hano muri amerika the washington post cyavuze ko ubwo bwicanyi bwabaye ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu ikambi ya gisirikare iri hafi y'igisagara cya mirabe abaya iyo kambi yari ifungiwemwo abagwanyi b'abanyatigireya barenga ibihumbi bibiri bafatiwe ku rugamba ubwo bwicanyi bwabaye igihe abagwanyi b'abanyatigireya bariko begereza umugwa mukuru wa etiyopiya adizabeba intambara hagati y'abasirikare ba leta ya etiyopiya hamwe n'abagwanyi bo mu ntara ya tigireya yatanguye mu kwezi kw'icumi na kumwe umwaka wa bibiri na mirongo ibiri izo mpande zibiri ubu ziriko zirakora kugira amasezerano yo guhagarika intambara yasinywe atangure gushigwa mu ngiro
washington ijwi rya amerika ayavugwa mu makungu hanze y'umugabane wa afurika abategetsi ba ukraine batangaje ejo ku munsi wa mbere k'uburusiya bwacucagiye amamisire mu bice bitari bike by'igihugu kuri uyu munsi nyene ibi bitero bishasha byagabwe ku mazu y'abantu amagorofa hamwe no ku nyubakwa zitanga umuyaga nkuba abategetsi ba ukraine bavuga ko uburusiya butumbereye gusiga igihugu kitagira umuyaga nkuba amazi hamwe n'ubushyuhe muri ibi bihe vy'imbeho ishobora kwica abantu ico kiraro cari casambuwe mu kwezi kw'icumi na bombe uburusiya bwavuze ko yatezwe n'umwiyahuzi nayo ku mugabane wa buraya ububirigi bwarongeje ku munsi wa mbere kuburanisha abagirizwa ibitero vy'iterabwoba vyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku mugwa mukuru buruseli abategetsi bavyegeka ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kiyisilamu ababuranishwa bagirizwa kuba barakoze ivyo bitero ku gatwe kabo canke barabifashijemwo batatu muri bo baciye bafana n'abandi banyagihugu bamuka mu bihugu bitandukanye batanu muri aba babwirizwa ubwicanyi baraburanishijwe n'i Paris mu bindi bitero nk'ivyo byabereye ku mugwa mukuru w'ubufaransa byahitanye abantu ijana na mirongo itatu nayo muri irani abakora imyiyerekano baratanguye umugararizo ku gihugu w'iminsi itatu guhera ejo ku munsi wa mbere ni muri ukurikirane rw'imigumuko yatanguye mu kwezi kw'icenda inyuma y'iyicwa ry'umunyayiranikazi yiciwe mu minwe y'igipolisi kigenzura iyubahirizwa ry'imico n'akaranga by'igihugu abitabiriye iyo myiyerekano basabye bene amaduka mu gihugu cyose kuyugara gushyika ku munsi wa gatatu ejo kugira barabe ko hari impinduka yoba muri leta amasanamu ya videwo yakwirakwijwe ku mbuga hwaniro ejo ku munsi wa mbere yerekanye amaduka yugaye mu bisagara bikorerwamwo urudandazwa harimwo n'umugwa mukuru teherani itorokanzo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press ryashikirije ko hafi ica gatatu c'amaduka yari yugaye ku mugwa mukuru teherani irigarariza rije mu gihe ibyo igipolisi kigenzura iyubahirizwa ry'imico n'akaranga mu gihugu muri irani bitaramenyekana umushikirizamanza mukuru muhammad jafar montazeri yavuze ku munsi wa gatandatu ko ico gipolisi gihagaritswe imirimo yaco ariko abategetsi ba leta ntaco barabivugako
urakoze aruyizi bigira imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika umvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi iriko mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo hadiyo cuvewu akadomo koma no ku mbuga za youtube facebook na instagram aderesi yacu ni vewu wa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yatangaje kuri uyu wa mbere ko yagiranye ibiganiro na perezida w'u rwanda paul kagame ibiganiro avuga ko byibanze ku kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo u rwanda ariko ruvuga ko nubwo ibiganiro byagenze neza ikibazo batacyumva kimwe abinyujije ku rubuga rwe rwa twitter minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta avuga ko kuba umuryango mpuzamahanga utumva neza ikibazo bituma kirushaho kuba insobe kuri uyu wa mbere leta zunze ubumwe za amerika zashishikarije u rwanda guhagarika ubufasha ruha umutwe wa emu makumyabiri na gatatu mu kumusubiza minisitiri biruta yagize ati emu makumyabiri na gatatu ntikwiye gushyirwa hamwe n'u rwanda si ikibazo kigomba gusubizwa n'u rwanda minisitiri biruta akomeza agira ati impungenge ku mutekano w'u rwanda zigomba kutirengagizwa ati igihe bamwe bazumva bitabareba u rwanda rurawubungabunga kandi ruzakomeza kuwubungabunga i Nairobi muri Kenya ibiganiro bihuza abanyekongo ntibyashojwe kuri uyu wa mbere ku mugoroba nk'uko byari biteganijwe bamwe mu ntumwa basohotse mu cyumba cy'inama ku munota wa nyuma bagaragaza ko batishimiye ko bataherewe igihe amafaranga yo kubatunga inkuru irambuye eloge wirikaneza abaseruka imirwi itandukanye y'abakongomani bari biteze ko perezida felix tshisekedi ahaseruka ariko ntiyaje abandi twavuganye ariko batashimye kuvugira kuri mikoro yacu bashavujwe n'uko amafaranga bari biteze ahabwa abitabiriye ibiganiro batari bwaronswe yose kugera ku kagoroba byari byitezwe ko umuhuza uhuru kenyatta asozera ibiganiro ariko abaserukira cyane cyane imirwi y'abarwanyi bahisemo kwanka kwinjira mu kibanza babwirizwa kumvirizamo ijambo ryo gusozera amakuru y'ijwi ry'amerika ryaronse ni uko ku munsi ku munsi abitabye ibiganiro baba bahawe amadolari mirongo itanu y'abanyamerika mu kiringo cy'iminsi indwi bene kuyahabwa bavuga ko ari ntica ntikize na rijya abatari bake baturuka mu turere rigoye kwiyunguruzamwo no gushikamwo indege zimaze kubashikana ku butaka bwa kongo ibiro by'umuhuza byavuze ko ibyo basaba byumvikana bihitamwo kubangira gusozera ibiganiro kuri uyu wa kabiri niho bitekanijwe ko abitavye ibiganiro basezerwa bamaze kugira ico bafunditse mu kurindira ko hagera imwe mu mirwi y'abarwanyi b'abakongomani yemeza ko ititeguriye gushira ibirwanisho hasi na gato mayimayi biroze bishambuke yo muri kivu y'epfo ni umwe muri iyo umuvugizi wayo aimable naburizi yasigurije ijwi rya amerika imvo
babanze babwire inama imwe yose yitwaje ingwaro iri iwacu ivuye mu rwanda ivuye mu burundi ivuye uganda nisubira iwabo hanyuma natwe turahita dushyira imbunda hasi batarakora kubera uko nguko oya ntabwo turabatari gushyira imbunda hasi asanga ivyo biganiro bisa n'ivyabaye imfagusa ntacyo zamaze kuko muri nayirobi e icyo nicyo kibazo batuzaniye natwe tubaheza ico gisubizo nayirobi de batuzaniye ico kibazo gusa tubaheza bene icyo gisubizo ariko kugera n'ubu none ko baragomba kuba baratubwira gusa mushire indwara uhashye mushire indwara uhashye ntabwo barasubiza ibibazo byacu icyo kibazo leta ya kongo yagabishije ko inyuma y'ivyo biganiro imirwi itazoshira hasi irirwanisho izibonera ko mugabo abarwanya ubutegetsi bavuga ko ivyo bitabakanga oya nta bwoba dufite kuko dufitemo izi myaka mirongo ibiri muri kongo nta mahoro dufite abasirikare ba uganda n'abakongo babyivanze ngo baratuzaniye umutekano ariko nta kigenda nta mutekano none abo ngabo ba force regionale nibo batuzaniye umutekano ko turapfa dufite munizi ko turapfa dufite abo ba uganda n'ubu nyine ko turapfa force regionale iri iwacu mu misozi miremire ya uvira n'iriya za mwenga ko turapfa kenya imaze kwinjira ko turapfa abagande nabo bazinjira ejo bundi ubu nta mutekano tuba tubibonamo ndawusabye ivyo biganiro ku nshuro ya gatatu vyatunganijwe mu gihe imigenderanire hagati y'u rwanda na kongo iguma itituka kubera umuhari wa m23 abategetsi ba kongo badasiba kwagiriza u rwanda gufata mu mugongo ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije perezida felix tshisekedi yagirije mugenzi we w'u rwanda paul kagame ataka umunwa ko ari umwansi wa kongo C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République.
ubutegetsi bw'u rwanda burongowe na paul kagame nibwo mwansi wa repubulika ya demokarasi ya kongo abanyarwanda n'abanyarwandakazi bo n'abavukanyi bacu mbere bakeneye ubufasha bwacu kuko baracinyijwe barakeneye ubufasha bwacu kugira ngo biganzure muri afurika yose twari twumvikanye ko atangwano zizongera kuba kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ikibabaje ntibyakunze kandi biterwa n'abategetsi nka paul kagame kandi yiratira kuwuteza intambara umuhinga mu ntambara arabihimbariwe iyo mba ndiwe no kwinyegeje nkagira isoni zo kumva ko nteza intambara zica abantu zigatuma haba amahano ku munsi wa gatatu heza yarahize umushikiranganji w'amagara y'abantu mushasha perezida paul kagame nawe yari yavuze amajambo akomeye aroresha ku migenderanire y'igihugu ciwe na kongo kuna migomba mifupi na migomba mirefu the, the, the, the, the banana leaves they cut hari insina ndende n'insina ngufi insina ngufi rero niyo baca amakoma aba bantu bibwira ko turi insina ngufi kubera uko igihugu cyacu kingana bati iki ni igihugu gito amabuye y'agaciro bafite bariya bo bafite menshi cyane twe ntayo dufite bityo rero bagahitamo guca amakoma ku nsina ngufi ariko baribeshya twebwe mu bugufi bwacu ntidufite uburyo ariko dufite inzira lakini bwana wana- wanajidanganya kweli. Sisi kwa ufupi wetu hatuna means, lakini tuna ways.
ivyo biganiro vyo ku nshuro ya gatatu vyari vyitabiriwe n'abantu bagera ku majana abiri bavuye mu ntara zitanu z'uburasirazuba bwa kongo kuri iyi nshuro ya gatatu umukuru w'igihugu ca kongo ntiyavyitabiriye ahubwo yahisemwo kurungika intumwa yiwe idasanzwe serge cibangu eroje buri kaneza ijwi rya amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika abanyekongo bo mu ntara ya kivu ya ruguru bakiriye ku buryo butandukanye ijambo rya perezida felix antoine tshisekedi ku bibazo biri hagati y'igihugu cyabo n'u rwanda goma jimmy shuka nibakomera perezida Tshisekedi yahamagariye abanyagihugu kutagira urwango n'abanyarwanda kuko nta ruhare bafite mu bufasha u Rwanda ruhaye mu makumyabiri na gatatu mu bikorwa by'intambara muri teritwari ya Rucuru na Nyiragongo Ne haïssez pas les étrangers.
ntitugomba kwanga abaturanyi ahubwo ku byerekeye abanyarwanda nta mpamvu nimwe yadutera kubafata nk'abanzi mbibutse yuko mwebwe nk'urubyiruko mugomba gukora cyane mugakura amaboko mu mufuka mugakora kuko benshi badusuzugura bitewe no kutabyaza umusaruro umutungo wacu ubuyobozi bw'u rwanda nibwo kibazo naho abanyarwanda ni bene data ndetse na bashiki bacu Et les Rwandaises sont nos frères et sœurs.
iri jambo ry'umukuru w'igihugu ntirivugwaho rumwe n'abakongomani bo mu burasirazuba ndetse na bamwe mu banyapolitike mu ntara ya kivu ya ruguru fabrice bugaya ukuriye urubyiruko rwo mu ishyaka asen action pour un congo nouveau ku rwego rw'intara ya kivu ya ruguru avuga ko perezida felix tshisekedi yavuze ibyuzuye imitima y'abakongomani il fallait répondre à la hauteur de la menace byari ngombwa ko Tshisekedi asubiza ibyo Kagame amaze iminsi avuga njyewe mbona ko yatanze isomo rikomeye cyane kuko yatubwiye ko tugomba kubana neza n'abaturanyi bacu b'u Rwanda twebwe nta kibazo dufitanye n'u Rwanda kuko murazi yuko abanyarwanda benshi baza muri Goma bagahaha ndetse n'abakongomani bakava muri Goma bagahaha kandi muri ibyo byose ntawigeze abahagarika Fergoma personne ne les a jamais inquiétés uyu yongeraho ko byari ngombwa kuri Tshisekedi kwihanangiriza mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda ariko umubano hagati y'abakongomani n'abanyarwanda udashobora guhungabana ku bw'impamvu za politike kuko ari ibihugu bihahirana umunsi ku munsi les deux peuples euh,
twese tubanye neza nta kibazo ariko ikiduteye ibibazo byose ni impamvu za politiki y'u rwanda na kongo aho usanga umubano ugenda umera nabi uko bwije n'uko bukeye ariko perezida wacu felix Tshisekedi yibukije mugenzi we w'u rwanda ko ubu tugomba kuva mu bya kera ko tutagomba kubigenderaho cyane cyane uyu muntu ari umuyobozi kandi akaba afite inshingano nk'izi ku rundi ruhande Eric Bagirubwira umuyobozi w'umuryango uharanira impinduka muri Kongo ushamikiye kuri societe civile yo muri Kivu ya ruguru uzwi nka Association Moise Katumbi en Action avuga kuba amagambo atagikenewe ku bakongomani ahubwo ibikorwa nibyo by'ingenzi ibikorwa biragamba cyane gusumba amagambo ubwo rero icyo naniteze kuri uh, perezida wacu ni ugufata imyanzuro igaragara uti akavuga swate guhe guhera ubu trop c'est trop vraiment bisaba ngo hafatwe ingamba ziratuma uh, tekano uboneka haba antuka bagashakisha iyo bwaba kugira ngo umutekano ugaruke ubwo rero kuvuga ngo uh, mu iki gihe turimo kuvuga uti wenda kagame niwe kibazo uti wenda runaka runaka niwe kibazo amagambo gadakurikije n'ibikorwa kandi bigaragara abaturage bo mu mujyi wa goma bavuganye n'ijwi ry'amerika bavuze ko badashobora na rimwe gusubika ubuhahirane n'u rwanda umwe muri bo utashatse ku izina rye rivugwa yagize ati njye ndabona perezida Tshisekedi yavuze ukuri kubera ko yagiriye abaturage b'abanyarwanda imbabazi kubera amaronko bayavana muri kongo iyo bambutse niho bazaga gushaka benshi niho bazaga gushakira amaronko none yavuze ko ari akantu kugira ngo abafashe yatakavuga wenda umuturage ari kuzajya arava mu rwanda yagera igoma yagera aho ari hose babona yuko ari umunyarwanda agasitara ariko kari akantu karafashe yeretse abaturage abaturage ba Kongo iki kibazo ari Kagame atari abaturage b'u Rwanda ni ukuvuga ngo Kagame aramutse ahavuye abanyarwanda byaba nka kera kera nta kibazo cabagaho none ubu ngubu ufite ikibazo ni Kagame na guverinoma yiwe Mapenzi David umusesenguzi mu bya politiki ya Kongo wabona yuko intambara hagati y'ibihugu byombi ishobora kuba umuti w'ibibazo ibihugu bifitanye nibatabihagurukira buri munsi buri munsi hazajya haravuka igurupe arume iturutse iturutse mu rwanda sasa solisiyo yanje nabona kongo yakoresha ni ukubaha zarani bakagwana n'u rwanda bikitwa ni intambara ya kongo n'u rwanda uzatsinda atsinde uzatsindwa atsindwe byerekane yuko umwe adasuzuguye undi havutse rcd havuka cndp m23 2012 2020 abaturage bo ni ab'imasisi ni abarucuru nibo bari guhunga buri munsi kuva imirwano hagati ya leta ya kongo n'abayirwanya baye mu makumyabiri na gatatu itangiye umubano hagati y'ibihugu byombi wajemwe agatotsi buri cyose gishinja ikindi leta ya kongo ishinja u rwanda gufasha mu makumyabiri na gatatu yigaruriye teritwari ya rucuru ibirego leta y'u rwanda ihakana ahubwo u rwanda narwo rushinja leta ya kongo gukorana n'umutwe wa fdlr urwanya u rwanda kandi ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa kongo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara tujye mu ntara ya ruyigi mu burundi hari impunzi z'abakongomani zirenga ibihumbi icumi ziri mu nkambi y'ahitwa nyankanda baravuga ko badahabwa ibiribwa bihagije ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze inkuru ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na thierry yive ndayishimiye ikambi y'inyankanda iri muri komine butezi y'intara ya ruyigi ni ku birometero biri hagati ya cumi na bitandatu na cumi n'indwi uvuye ku mugwa mukuru w'iyo ntara iyo kambi yatanguye kwakira impunzi z'abakongomani kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda abo bakongomani bagizwe n'abana n'abakuze eka mbere n'abageze mu za bukuru muri kino gihe barangwa n'imyidogo itandukanye babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko bataronswa ibifungurwa bibamaza iminsi mirongo itatu nk'uko byategerezwa bari mu kudupokeza ibyo kurya dutinze bari mu kudupokeza ku minsi umunani ubundi bakadupokeza ku minsi cumi n'itanu kandi baje kudupokeza bakadupokeza ibyo kurya bidakwiriye imfungurwa ntizidushikara ukwezi kubera tuzopokera itariki umunani muri izo tariki umunani umbwire jowe iyo ndenga izongera zidushikisha muri iyo kwezi nta bizuku dufise byo gucana nta biharage dufise mu nzu nta n'ikimye dufise mu nzu ubu tubaye nabi abakenyezi bafise abana bato aho mu ikambi y'inyankanda babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko bagwara kenshi indwara ziturutse ku gufungura nabi biturutse ku kubura ibyunyunyu mu mubiri nyanunesha ivone ni umwe mu bakenyezi bafise ico kibazo kandi umwana yamurisha inzara akera ugasanga umwana aragwaye agwaye malariya aba akanya amaraso aba agwaye diyari hejuru yo kutabona indyo zimukwiriye icyongeyeho kandi twaba twifuza ngo umuco dufashe n'iguyi y'abana n'isukari uko abana urebe nk'aba bana batoya nta sukari tubaha nta buyi ugasanga umwana yiriwe arira umwana yakanya amaraso hejuru yo kutabona ibyo tubaha Ikindi kibazo kivugwa mu ikambi y'inyankanda irimwo abo bahunze intambara zivugwa mu buseruko bwa Kongo n'ubukene bw'imiti. Urimwengu Isa yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko imiti baronswa idahuye n'indwara bakunze kugwara.
Hari igihe tugenda kwa muganga ugwaye malariya ugasanga umuntu yarenze cyane ugasanga urukora baza ya malariya bakaguha paracetamol ne paracetamol niyo ikivura malariya. Mwaje rero ngandagwaye gripe ngiye hajya kuri hospitali ya JVC ngiye gusaba imitsi baca bama imiti itari ya gripe ivyo nivyo bintu bikunda kudushikira ngaha abo bakongomani bari mu ikambi y'inyankanda basaba kuronswa ibya nkenegwa kugira ngo babeho nk'uko nyantonesha ivone yabandanije abyiganira abakunzi b'ijwi ry'amerika none bico twifuza mugende mutwongerera ivyo kurya kandi mutubwirire iminsi ikwiriye pana kuza mutubwira mu minsi umunani kera uko inzara yabaye nidupokera tuzovyishura no ku masomo mugende muha abana amashakoshi n'amakaye akwiriye n'ibirato n'amayiniforume mugende izo zose ntazo dufite mubidufasheho abahagarariye ishyirahamwe pamu bajejeho gutanga ibifungurwa mu ikambi y'inyankanda ntibashimye kuvugira kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi ry'amerika ariko baremeza ko ubu imfashanyo z'ibifungurwa zibashikira zitebye kugira ngo bazitange bagasigura ko bituruka ku mwimbu wabaye muke mu gihugu kubera ihindagurika ry'ibihe bigatuma ishyirahamwe pamu ririnda kuja kubirondera mu bindi bihugu ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi na kumwe guheze icegera c'uwurongoye hcr ku isi mu rugendo yagize mu burundi yarishikiye aho inyankanda kwirabira ingene izo mpunzi z'abakongomani zibayeho mu mubonano wo mu ibanga yagiraniye n'abaserukira abandi muri iyo kambi umupfasoni keriti krema yabashize mu muhango amakuru abakunzi b'ijwi ry'amerika bakesha abajejwe kumenyesha amakuru mu biro bya hcr bujumbura mu burundi nuko yabemereye ko ibibazo by'ubuzima bubi babayemwo agiye kubishikana imbere kugira ngo bitoregwe umuti ikambi y'inyankanda iharurwamo abakongomani barenga ku ibihumbi icumi ni mu gihe ku butaka bw'uburundi haharugwa impunzi z'abakongomani zaba ibihumbi mirongo umunani na bitanu ibiharuro bitangwa na hcr ishami rya onu rijejwe impunzi ku isi izo mpunzi zahunze intambara zibera mu buseruko bwa kongo ziri mu makamba atanu inyankanda n'ibwagiriza mu ntara ya ruyigi ikavumu mu ntara ya cankuzo imusasa mu ntara ya ngozi hamwe n'i gasogwe mu ntara ya muyinga urakoze tiyarive ndayishimiye u rwanda rwatangiye amatora y'abazaruhagararira mu nteko nshingamategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba eyara manda y'abadepite bariho izarangira ku itariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi kwa cumi n'abiri kigali asumuta kaboyi amatora yabaye kuri uyu wa mbere n'ay'abahagarariye urubyiruko abagore n'ay'abafite ubumuga umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora munyaneza sharire yasobanuriye ijwi rya amerika abatowe kuri uyu wa mbere uyu munsi hari amatora y'abo bantu mu batanze kandatire b'urubyiruko ni mirongo itatu na batandatu budufite hagiye kuba amatora yo gutoranyamo abantu batatu abagore batanze kandidatire abemejwe ni makumyabiri na bane abafite ubumuga dufite abakandida cumi n'umwe nabo amatora yabo araba ariko yarabera mu rwego rwa buri karere tuze gushakamo batatu abo batatu batatu rero tuza kuba baza gutsinda abandi tuzabohereza nabo mu nteko ishinga amategeko noneho inteko ishinga amategeko muri buri cyiciro igenda itoramo umwe umwe muri abo bakandida batatu batatu noneho abo aribo bazajya mu nteko ishinga amategeko ya East African Community abarara batowe bazahuzwa n'abandi batanzwe n'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda hari abakandatire zatanzwe na FPR n'imitwe ya politiki bifatanije hari kandatire zatanzwe na psd hari zatanzwe na pr hari zatanzwe na na green party hari zatanzwe na ps mberakuri uyu munsi turazemeza rero izujuje ibyangombwa tuzazohereza mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi nibo bazatora ba bantu batandatu noneho abandi batatu basigaye kuko nakubwiye ko hari icyenda umwe aturuka mu nama y'igihugu y'abagore undi agaturuka mu nama y'igihugu y'urubyiruko undi agaturuka mu nama y'igihugu y'abafite ubumuga abo batatu batatu rero tuza kuba baza gutsinda abandi tuzabohereza nabo mu nteko ishinga amategeko noneho inteko ishinga amategeko muri buri cyiciro igenda itoramo umwe umwe bamwe mu bahatanira kwinjira muri iyi nteko bagaragaje imigabo n'imigambi bagenderaho uyu ni madamu mukarwego beti ubana n'ubumuga bwo kutabona ngize amahirwe ndatorwa kuko ngewe n'ubundi nize uburezi budaheza nakwifuza guteza uburezi budaheza imbere muri ibi bihugu bya eyara hari bimwe nka kenya byateye imbere nakwifuza ko abafite ubumenyi muri ibyo bihugu bafasha nk'u rwanda rwacu kuduhugurira abarimu kugira ngo abana bose bafite ubumuga butandukanye bashobore kwiga hamwe n'abariya bafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutabona abo ngabo bo nta n'ishuri ryabakira ntibari bananiga hano iwacu mu rwanda ariko ibindi bihugu bya east africa hari aho bari kwiga madamu kansanga konsore ni umwe mu bifuza kuzahagararira abagore mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'afurika y'iburasirazuba kuri we aramutse atowe yaharanira amahoro muri ibi bihugu icya mbere ni ukushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye icya kabiri nzakora iyo bwabaga kugira ngo umugore mu bukungu icya gatatu nzakora uko nshoboye kugira ngo muri ibi bihugu byacu abantu bagire imibereho myiza y'umuryango nk'umugore buriya amahoro makeya cyangwa se intambara bigira umugore niwe ubona izo ngaruka kurusha abandi tuzakora iyo bwabaga dukora ubuvugizi dufatanye n'ibindi bihugu tubibutse yuko iyo intambara ziva mu bihugu abantu bakarebera ubwa mbere abaturage ubwabo bamenye aribo barimo guhomba babihomberamo bafate rero inshingano baganire na leta zabo ku bifuza kuba abadepite muri iyi nteko ku ruhande rw'u rwanda itegeko rivuga ko utowe agomba kuba ari umunyarwanda kuba yujuje imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko kuba ari inyangamugayo kuba atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano no kuba atarakatiwe igihano cy'igifungo kirenze amezi atandatu abazahagarara ibyiciro binyuranye bazanyura mu matora ya nyuma y'abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi uru rwego nirwo ruzatora abadepite icyenda bazahagararira u rwanda muri uyu muryango asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mu gikombe cy'isi kibera i Doha muri Katari imikino ya kimwe cy'umunani irakomeje hagati y'amakipe yatsinze mu majonjora Fidel Niyongabo inkino zo guhiganirwa kuronka itike yo kuja muri kimwe ca kane c'igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru muri Qatar zarabandanije ejo kuwa mbere mu rukino rwa mbere rwabaye Croatia yatsinze ubuyapani ku mapenaliti atatu kuri imwe hari nyuma y'uko ivyo bihugu binganije igitsindo ku kindi mu kiringo c'iminota mirongo icenda cahariwe mu bisanzwe umupira w'amaguru no mu minota mirongo itatu y'inyuma yaho nibwo rukino rwa mbere rwo muri kimwe cy'umunani rutatuwe n'amapenaliti muri iki gikombe cy'isi yose kiriko kibera muri Qatar mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Croatia yarahatswe gutsinda igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyo mwaka yamara ubufaransa nibwo bwayitsinze ibitsindo bine kuri bibiri mu kibuga cy'umupira w'amaguru ca Lushniki ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscow hari ku itariki cumi na zitanu y'ukwezi kw'indwi kuba Croatia imenyeye ibikombe vy'isi yose vyarayifashije mu gutsinda ubuyapani ejo kuwa mbere mu rundi rukino rwakwirikiye ejo kuwa mbere brezil yatsinze korea y'epfo ibitsindo bine kuri kimwe abakinyi binjije igitsindo ku ruhande rwa brezil ni vinicius junior ku munota w'indwi neymar kuri penaliti ku munota wa cumi na gatatu na richarlison ku munota wa mirongo ibiri n'icenda hamwe na lucas paketa ku munota wa mirongo itatu na gatandatu umukinnyi yinjije igitsindo cyonyine cya korea y'epfo ni paik seng ho inkino za nyuma zo guhiganirwa kuja muri kimwe c'umunani ziza kuba uno munsi kuwa kabiri mu rukino rwa mbere maroc iza gukina na espagne mu gihe portugal iza guhura n'ubuswisi gushika ubu imigwi imaze gushika muri kimwe ca kane c'igikombe c'isi yose co muri qatar ni ubufaransa ubuholande ubwongereza croatia na brazil imigwi isigaye iza kumenyekana uno munsi kuwa kabiri mu nkino za kimwe ca kane zizoba ku munsi wa gatanu croatia izohura na brazil ubuhorande buzokina na argentine mu gihe ku munsi wa gatandatu ubufaransa buzokina n'ubwongereza urundi rukino ruzoba uwo munsi nyene ruza kumenyekana uno munsi kuwa kabiri uzoba yatsinze hagati ya portugal n'ubuswisi azohura n'uzoba yataye intsinzi hagati ya maroc na espagne ku munsi wa gatandatu ahantu ho dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara hamwe na rene diane tana wamfashije ukabagezaho mbashimiye kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umugabo arara aho yagize neza ntarara aho yagize nabi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana